mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi turabaganirira ku ndwara ya malariya ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbahe ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu turaganira ku ndwara ya malariya yanga igakomeza kwibasira rubanda nk'uko bisanzwe rero muri telefone zanyu abatari baziduha kuri facebook abamaze kuziduha namwe turabashimiye nomero zanyu muzitwoherereze hanyuma muze no kutubipa muri iki kiganiro kuri nomero yacu ya whatsapp ariyo akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa kane ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya malariya nyuma y'imyaka icumi ibikorwa byo kurwanya malariya ku isi bitanga umusaruro mwiza raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani yerekana ko ku byari byagezweho intera yagabanutse imibare itangazwa hagati ya bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na karindwi yerekana ko nta kintu kigaragara cyagezweho muri iyo myaka mu kugabanya uburwayi bwa malariya ku isi wemes ivuga ko hari abantu babarirwaga muri miliyoni magana abiri cumi n'icyenda barwaye malariya n'ibihumbi magana ane mirongo itatu na batanu bahitanywe n'iyo ndwara mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu bihugu mirongo inani na birindwi wemes ivuga ko ku mugabane wa afurika hariho hari uturere twazahajwe na malariya kurusha ahandi ku isi muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na karindwi habarwaga mirongo cyenda na kabiri ku ijana by'abarwayi ba malariya na mirongo cyenda na gatatu ku ijana by'abahitanywe n'iyo ndwara kubireba abana ku buryo bwihariye mu ndwara zose zandura malariya iza ku mwanya wa gatatu mu zihitana abana benshi bafite hagati y'ukwezi kumwe n'imyaka itanu y'amavuko malariya rero izikurikira indwara y'umusonga n'impiswi cyangwa se gucibwamo abana bagera ku bihumbi magana atatu bari bafite munsi y'imyaka itanu y'amavuko bazize malariya mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bivuze ko hafi magana inani mu babyirukaga batakaza ubuzima buri munsi muri uwo mwaka biturutse kuri malariya oms ikabona ko hakenewe igisubizo gihuriweho cyo gutuma malariya igenza amaguru make ku isi isanga rero ibihugu birimo iyo ndwara aribyo bigomba kuba ku isonga mu kuyihagurukira oms ivuga ko ibyo bihugu muri gahunda zabyo za politiki bigomba gushyira imbere kurwanya malariya bigashyira hamwe ibikenewe kandi bigaha ingufu abaturage kugira ngo ikibazo cya malariya bakigire icyabo bagamije kuyirinda no kuyirwanya rero umutumirwa wacu mu kiganiro cy'uyu munsi ni dr aline uwimana ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara ya malariya mu rwanda nagira ngo tumwakire turi kumwe ku murongo wa telefone dr aline muraho murakomeye mwakoze cyane rero kuduha kongera kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara ya malariya ikaze ku ijwi rya amerika irakoze
nuko abakunzi b'ijwi rya amerika bakomeje kudusaba kugaruka kuri iyi ndwara ya malariya babona ko hari ah, abo ikomeje kuzahaza hari cyane cyane mu mezi amwe n'amwe bakavuga ko iyo ndwara yanga ikibasira abaturage Ah, mwe mu baherutse nko mu baherutse kuduhamagara urugero hari uwaduhamagaye ari muri ah, avuga ku byerekeranye na malariya muri karongi Ah, yatubwiraga rero ko ikomeje kwibasira abantu akavuga ko twugarutse kuri iyi ndwara byafasha benshi nagira ngo ngusabe ah, urebe uko telefone wayishyira ahantu hatari urusaku ndumva hari ah, itarimo gucamo neza hanyuma tubone uko tuganira
murakoze sinzi ubu ngubu nimba munyumva neza yewe ndakumva hari harimo ibintu by'imiyaga inyuma Ye, nagira ngo eh, mu gutangira nagira ngo usobanurire abaduteze amatwi eh, igitera iyi ndwara ya malariya Mm. murakoze Ah, muri makeya twongeye kuganira ku bitera indwara ya malariya twibukiranyije ni uko ari udukoko dusanzwe tuzwi ku izina rya plasmodium tukaba ari dutandukanye ari mu bwoko butanu utwo dukoko tuzwi kuri plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium malaria plasmodium vivax hakaba na plasmodium knowlesi utwo dukoko rero kugira ngo twanduze umuntu hakaba hari ikitu icyo twakwita vecteur mu rurimi rw'amahanga twakwitiza ari cyo umubu ntabwo umuntu yakwandura utwo dukoko ya- yagera aho ahurira n'utwo dukoko atari umwe n'umubu uwo mubu nawo akaba ari umubu uzwi w'ingore uzwi ku izina rya anoferi anoferi zikaba ari ubwoko butandukanye nabwo bugira species aricyo twakwita ubwoko bugenda butandukanye umubu kugira nawo utwo dukoko twororokere mu nda yayo aricyo twakwita tibe digestif nawe igomba kuba yarumye umuntu ufite udukoko tugeze ku rugero rw'uko rwakororoka mu nda y'umubu utwo dukoko rero ubwo nagerageje gusobanura icyo twita cycle evolutif ya malariya urumva ko kugira habe malariya tugomba kugira ibintu bitatu Mhm.
hari umuntu hari udukoko hari n'umubu ni nayo mpamvu mu kuyirinda mu kuyirwanya tugerageza gukuraho ikintu cyiswe umubu n'aho wororokera hakazamo izo ngamba nyinshi zitandukanye turi bugende tuganiraho uko tugenda turushaho gusobanura tunasobanukirwa ibijyanye n'indwara ya malariya Ye. utu dukoko muvuze plasmodium mutubwiye ubwoko butandukanye ubwoko buterwa ni- n'igice buherereyemo tuvuge nk'ibyo ushobora kubona mu gice ki- mu gihugu kimwe cyo muri afurika bishobora kuba bitandukanye n'iby'ahandi
yego murakoze ku iki kibazo cyiza utwo dukoko uko ari dutanu turatandukanye n'u- n'u- n'ubwoko bwa malariya bwanduza nabwo buba butandukanye hari icyo dusanzwe tuzi cyiza ku izina rya malariya y'igikatu ariyo malariya iba irenze igipimo umuntu iyo atari yayivuje hakiri kare ashobora gutakaza ubu- ubuzima iyo iterwa ahanini n'iyo twita plasmodium falciparum ikaba igaragara mu gice cyo munsi y'ubutayu bwa afurika mu kigero kirenze mirongo icyenda na gatanu ku ijana ni nayo mpamvu mu mibare wagiye usubiramo uvuga usanga raporo mpuzamahanga y'umuryango mpuzamahanga uko igenda igaruka igaragaza ko malariya yibasira cyane afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ari naho ihitana abantu benshi I- u- ubwo falciparumu rero akaba ari igaragara cyane muri icyo gice cyo munsi y'ubutayu bwa afurika indi tubona ni falcipa ni plasmodium ovale tukabona na malaria izo nizo zigaragara ahenshi munsi ya centre afrique hanyuma no mu rwanda vivax yo ntago tuyibona na noresi ntago turayibona yo ni na nshyashya nta gihe kinini imaze ariko vivax yigaragara cyane mu bihugu byo hejuru ya afurika no muri za aziya na hehe no muri za somaliya na etiyopi iyo muvuga ngo iyo ni nshya ije ije vuba yaba yaravuye kuri izo zindi ku buryo ya- yaba ije ari inkazi kurusha izindi cyangwa n'ubwoko bushyashya bwadutse ni ubwoko bushyashya bwadutse ntabwo bumaze imyaka myinshi ni mikeya ariko muri iki gihugu cyacu ntabwo turabibona no mu bihugu bindi bya afurika tugenda dusoma amakuru n'iki ariko nayo yaremejwe ni ubwoko buzi nabwo bwanduza ariko bwatu- bwari buzwi kera cyane bugaragara ku ngagi
Ye, uko mubivuga hari ubwoko butandukanye bw'udukoko dutera malariya A- abantu noneho ubwo barushaho gute kwirinda malariya tuvuge dufashe nko mu rwanda muhereye ku bwoko muhabona cyangwa se ndibwira ko ubwoko buri mu rwanda buri no mu burundi abadukurikiye bari mu rwanda mu burundi no mu bindi bihugu nabo turaza kubageraho bagira icyo bibariza ariko bakwirinda gute barushaho kwirinda gute ko malariya yanga ikaboneka
murakoze ikijyanye n'ubwoko bw'ubukoko bwanduza malariya byo ntabwo twavuga ngo bi- ukwirinda kwirinda bwo uburyo bwo kwirinda bwose tugarutse ku bijyanye na malariya byose ni kimwe Ku- urwaye malariya yoroheje cyangwa se y'igikatu irababaza uko waba- yaba imeze kose nanone kugira ngo umuntu azagere kuri malariya y'igikatu aba yabanje kugira malariya yoroheje akaba ari nayo mpamvu twigisha abantu kwirinda nuramutse agize ibyago byo kwandura malariya akivuza hakiri kare ataragera kugera aho azahara cyane kuko ariho ashobora kugira iyo malariya y'igikatu akatakaza n'ubuzima mu buryo atagiye kwivuza kandi abone ubuvuzi nyabwo mu buryo rero buzwi bwemewe kandi bufasha mu kwirinda burahari butandukanye ubwa mbere kandi bw'ingenzi ni uko twigisha abantu ukuntu birinda gukora isuku y'aho batuye bakuraho amazi areka mu gihe kirengeje nk'icyumweru kimwe bibiri kuko ari naho ya mibu yororokera igashobora guta n'amagi ayo magi agashobora kuvamo imibu yakuze kandi nayo ikaza igashobora kwanduza abantu icyo ni icya mbere kugira isuku y'aho dutuye ni ingenzi cyane tugakinga amadirisha hakiri kare kuko imibu yinjira nimugoroba bugorobye izo ni ingamba zihari zifasha kandi zitagira icyo zidusaba nta mafaranga menshi wavuga ko ajyamo kuko n'umuntu ashobora kwikorera isuku y'iyo- y'inyuma y'urugo rwe kandi bigashobora kumurinda iyo ndwara akaba ari nayo mpamvu ubu malariya kugira ngo dushobore no kuyirinda ari ikibazo cya buri muntu wese ntabwo bireba gusa ikigo gishinzwe kurwanya malariya cyangwa se leta cyangwa iki bihera mu rugo rwa buri muntu ku giti cye nidushobora kubigeraho ibyo bizaba ari ibintu by'ingirakamaro kandi bizadufasha twese kuyirandura kandi bizakunda Ye, mura- cyane mu cyane kanya- ko
mu kanya muraza kutubwira uruhare rwa buri wese mu kwirinda malariya ariko nagira ngo kubera batangiye kuduhamagara abafite ibitekerezo n'ibibazo bifuza kubaza batangiye kuduhamagara kandi ikiganiro ni icyabo reka mbahe umwanya babanze bagire icyo bavuga nahera kuri natane natane Mm.
natane uranyumva
yego ndakumva Ye, uhamagaye urahagana hehe
ndi nairobi muri kenya Ye, ufite ikibazo cyangwa n'igitekerezo
Oh, ndafite ikibazo kimwe ko kandi afite n'igitekerezo Yego.
Eh, numva nahera ku gitekerezo buriya twagize ibibazo bikomeye cyane na cyane cyane muri muri iriya afurika muri ya bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari Mhm.
kubera ko urabona ikibazo cya malariya sinzi ko habaye abanyagihugu kutagitahura cyatwikiye muri ya malariya yatwikiye abantu benshi Mhm.
niwo mvuga nk'umwe mu bagize ibibazo bya malariya ndibikagira ku ishuri muri segonderi naba mu karere bita kajaga n'akarere kegereye ikiyaga cya tanganyika ariko kandi kakabamwo n'abanyagihugu bavuga yuko kenshi bakoresha amazi binze ibyo bita mu kirundi amariba ubwo rero ako karere karimo malariya nyinshi cyane nanjye igihe nigayo naragize ibibazo bya malariya mbere biratuma n'umwimbu wanjye ku ishuri usa n'ugabanuka kuko kenshi n'amazi kwa muganga ubwo rero ikiba- icyo nagomba guterera ni uko kumbure ibijwi biba byoshobora bigashyikira aba- abategetsi abayobozi bakaraba ukuntu bogerageza kugira icyo twakwita nka mobilisation bakabwira abanyagihugu yuko iriya indwara ya malariya biri mu bibazo byinshi bikomeye biriko birasubiza inyuma iterambere rya afurika kandi biriko iriko itwikira abantu benshi cyane muri ibi bihugu bya afurika ikindi ni uko ah, rimwe na rimwe abanyagihugu hano igihe usanga ah, babwirizwa uko babyifatamwo ku- kwipfukinisha getera ariko benshi ugasanga bazi- ntabwo babifata nk'ikintu gikomeye kandi ugasanga bigarukana ingaruka mbi ku banyagihugu no ku gihugu hanyuma akabazo nagomba gusa kubaza mwa muganga ndetse eh, malariya mwavuze ko iterwa n'ubwoko butari bukeya bw'ubukoko Eh, nama nibajije ikibazo mbega ni kubera iki eh, umugera wa malariya waca mu mubu ukandukira umuntu ariko umugera wa sida nta- ntushobore kwandukira umuntu uciye mu mubu hari igihe umubu wandya nkibaza twese tuzaba twandukira na sida Eh, murambabarira ntabwo turi mu kibazo cya sida ariko ni akabazo nama nibagiye kenshi numva ko muganga yakaduhera umu- umucyo urakoze cyane urakoze natana urashaka kumenya niba umubu urumye umuntu ash- ushobora kumutera sida
yego yego kuko nimba watera malariya ni igiki cyatuma utatera sida Mhm. reka reka muhe umwanya ubwo wagira icyo abikubwiraho dogiteri arina Mm. murakoze natani ubwunganizi yari atanze n'ibitekerezo byiza ku bijyanye no kwigisha abaturage kurushaho kugira ngo twese hamwe dushobore kwirinda malariya kandi koko urabona ko ari byiza ubu ko twese dutangiye kumenya ni- ni- n'ingaruka malariya idutera bigatuma bidindiza iterambere rya afurika ibi ni ikitwereka ko ubona ko abaturage batangiye kumenya ububi bwa malariya kandi bituma barushaho no kuyirinda ni ikintu cyiza dutangiye kubona uko abantu bose ubona barakangutse bazi ububi bwayo bazi kuyirinda bikanadufasha kugenda turushaho kugenda tubona i- uko mu kuyirinda tubona ko imibare ubona isa nayo igenda igabanuka ukababaza ni- ukabona ko nabo bafite impungenge zo gushyira ingamba zo kuyirinda mu bikorwa Eh, hari ikibazo yari abajije natani kijyanye n'umugera ati ese ko malariya udukoko twaba twororokera mu mubu umuntu agashobora kuyandura kuki noneho akibaza ati ese sida yo iyo mibu ntishobora kuturuma ikatwanduza umugera wa sida ubwo yashaka gusobanukirwa neza ku bijyanye n'uwo n'uwo mugera wa sida kugira wororokere mu mubu hano twavuze tugarutse ku bijyanye na malariya utu dukoko twororokera mu gifu cy'umubu iyo wa- umuntu ya- yarumwe n'umubu afite twa dukoko tugera mu mu ah, mu macandwe hanyuma bikazamuka bikagera mu gifu bigira iminsi bimara kugira ngo n'utwo dukoko twororokere muri icyo gifu hanyuma bizongere bigaruke bigere aho umubu ushobora kwanduza umuntu aho hano icyo twagarukaho ni uko umubu i- uwo mugera wa sida nimba umubu washobora no kurumuka ukawufata ntabwo ushobora kororokera mu mubu kandi ikintu twakongera kuvuga rero ni uko umubu utabaho igihe kinini umubu wabayeho kugira ngo ushobore kuramba nturenza igihe kijyanye n'ukwezi ukwezi iminsi mirongo itatu aho ni umubu uba witwa ko washaje kandi umubu iyo uruma umuntu ntabwo imibu irumana buri munsi umubu uruma umuntu ari uko uri gushakisha gusa amaraso kugira ngo ushobore guta amagi ubundi imibu ibaho ibeshejweho n'indabo irya ya sukari eh, inzuki zijya gushaka ku, ku, ma- ku ndabo ikarya ibisheke ijya kurya n'ibindi n'ibindi byose twavuga kuko hari n'ubundi bushakashatsi tujya dukora kugira ngo umuntu yorore im- imibu tuyigaburira isukari amazi y'isukari urumva ko ntabwo buri munsi bivuga ngo umubu uba uruma umuntu kugira ngo ushake ari nkaho ari ibiryo biyigaburira oya namba iki ni ikintu tugomba kugaruka noneho tukamenya nabyo ko wa ya maraso umubu uba ujya gushakisha ni ukugira gusa ujye guta amaraso hano bitandukanya kuko hari abantu bashobora kuba bibaza ko umubu ujya kuruma umuntu kugira ngo ubeho akaba ari igaburo rya buri munsi Mhm.
oya none bivuze ko umubu urumana ari umubu w'ingore gusa niba uba ugomba kubona uburyo bwo gutera amagi ni ukuvuga ko ari umubu w'ingore niwo urumana gusa
naya ni- ni- n'imibu yindi isanzwe ushobora kukuruma ariko ntuho si- ntabwo ari ukuvuga ngo ni imibu irumana kuko tuzi ko n'imibu iyi ndwara bita y'imidido Mm.
elefantiyasis Mhm.
nayo iterwa ni ni imibu y'ubwoko bwa edes niyo iruma igatarasimeta ayo ma germe yayo umuntu akazagira za elefantiyasis Mhm.
ariko iyo mibu uburyo ukuntu iru- iruma Mhm.
ushobora no kukuruma ku manywa gutya saa cyenda ahantu wicaye Mm.
ariko uwo mubu w'ingona ni ukuvuga ngo urakuruma uno munsi ukamara iminsi itatu ukagenda ukaruhuka hari igihe umara wa digestion kugira ayo maraso yongera ashiremo hanyuma byarangiza ikazongera kujya gushaka nyuma y'indi minsi itatu kugira ngo yongere ijye muri process yayo yo guta amagi gusa nta n'ikindi Mhm.
iyindi biba ari nuisanse gusa ntabwo akaba ari nayo mpamvu ubu ngubu ikintu tuvuga turi no kwigisha cyane dukangurira abantu ni uko bagerageza no ku- gutura ahantu batabana n'amatungo kuko icyagaragaye ni uko iyo dukoresheje izindi ngamba zo gukoresha inzitiramibu imibu nayo ijya gushakisha amaraso ku ntungwa tworora Mhm.
ikaruma inka ikororoka It- bitavuze ko ari ngombwa ko igomba kubona umuntu kugira ibone amaraso Mhm.
agakwavu kari hafi aho ngaho ihene inka za cempanze aho hose igenda ibona amaraso igakomeza yororoka ari Mm.
nayo mpamvu ubu n'ingamba tugomba gushyira mu imbaraga ari no ku- kwirinda ya mibu ikiri hanze itarashobora no kudusanga mu nzu Ye. reka twakire na Mm.
pascal pascal uranyumva pascal alo ndabumva neza ye udukurikira urahagana he
ndi i kigali mu rwanda mo kigali ye Eh, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
so ni utuntu tubiri turasa n'igitekerezo Mm.
ikintu cya mbere navuga urebye nk'inaha mu rwanda buri munyarwanda wese yamaze gusobanukirwa uburyo bwo kwirinda Mhm.
ariko biragoye kuko uh, impamvu mvuga ko bigoye ni ikijyanye n'imiturire y'abantu Mm.
yego umuntu aratema ibihuru akikiza iyo myanda yo ku ruhande ariko birarenze atuye ahantu mu rutoki ahinga ibigori ahinga ibishyimbo n'ubundi ya mibu ihungiramo Mhm.
ubwo rero nkaba navuga ni- ni urugamba rwa leta rwo kurwana rwo kugira ngo ituze abantu ku buryo bugezweho batandukane n'aho bahinga
Mhm.
akandi kantu navugaga hari ukuntu leta nayo yashyizemo ingufu mu gushaka kurwanya malariya yegereza abaturage ubuvuzi ikoresheje abajyanama b'ubuzima ariko mu by'ukuri iyo urebye uburyo bikora usanga umujyanama w'ubuzima uri mu wenda mu bantu ijana afite udupaki dutatu twa kwaritemu kandi wenda mu cyumweru usanga abantu nk'icumi bajya ku mujyanama w'ubuzima gushakayo imiti ya malariya kandi ugasanga ngo malariya ni ubuntu ariko mu by'ukuri si ubuntu bajya banavugisha ukuri imiti turayigura kuko ugiye kwivuza ku mujyanama w'ubuzima amafaranga make utanga ni magana atanu bitewe nabwo n'icyiciro urimo aba numva minisiteri y'ubuzima rero nko mu rwanda yagomeza gukurikirana icyo kintu wenda ku kijyanye n'imiturire ho ni ikintu gikomeye cyane leta izagomeza gushakira ubushobozi ariko ku kijyanye no kuba batanga imiti mu baturage bakurikirane kandi abajyanama babaha ubu- babaha ubushobozi rwose bw'imiti ihagije bajyaga badufasha ariko nabo- nawe umugeraho ugasanga nta miti afite kuko ntibamurengereza kwaritemu eshatu no- cyangwa yanaguha akaguha ituzuye kiri aba numva icyo ngicyo ari ikibazo rero bakwigaho kubera yuko ntibakizere ngo malariya ngo yacitse mu bantu kuko uburyo dutuye dutuye mu ntoki dutuye mu bigori ntabwo wajya gutema ibihuru ngo uteme za ntoki uteme na bya bindi biza gutunga abantu murakoze urakoze cyane pascal Ah, reka tumaze twakire na kwizera mbere y'uko bagusubiza kwizera uranyumva
ndabumva rwose ye udukurikira urahagana he
bose ni bwa gisagara cya bujumbura mu burundi yego
ngo jewe mfite ikibazo ngomba mbaze umutumire Mhm.
bo twamenyereye ko malariya ari indwara mbi kandi ikaze ishobora kwica mu mwanya muto cyane haba mu burundi haba ku isi yose bo rero ikibazo ngomba ndamwibaze ku kintu mfatiye ko mperereye hari igihe indwara ya malariya ishobora gutera hama mu buvuzi bujejwe kurwanya indwara ya malariya bagatanga imitegekera ugasanga iyo misegetera abo bayihaye buriya yo kuyibamba kugira bikingire iyo ndwara ya malariya ugasanga bagiye kwiyubakisha inzu z'inkoko abandi nabo bakaza kuyirobesha mu biyaga ku bantu nk'abo bafite imico nk'iyo batazi malariya ikabije mubahanurura iki mubahanura gute mubakoze iki mubaze kugenda uko hose icyo cyumviro cy'ubanze murakoze urakoze cyane kwizera reka muganga abasubize dr aline mwumvise pascal na kwizera
barakoze pasika na kwizera ku bibazo byiza n'ubwunganizi baduhaye ku bijyanye no gusobanukirwa ngarutse ku byo pascal yabanje kuvuga nuko abantu ubona ko bamaze gusobanukirwa ko n'ibibazo by'imiturire ariko kuba iyo miturire twese tubizi n'abaturage babizi ni ubwacu twebwe nk'abaturage kugira ngo turusheho gutura ahantu heza yego byose tubifatanyije kandi bizakunda hari ikibazo pascal yaravuze ku bijyanye n'abajyanama b'ubuzima anashimira cyane ko babafasha mu bijyanye n'ubuvuzi ariko akongera agasaba ko bakongererwa ibijyanye ngo n'udupaki tw'imiti kuko baba bafite dukeya anongera akomozaho ko ubuvuzi atari ubuntu ko ngo bishyura magana atanu bitewe n'icyiciro barimo harashaka kumusobanurira neza ku bijyanye n'imiti abajyanama bakoresha n'uburyo bayihabwamo hari uburyo bagendera bo baba bafite n'amafishi ya sitoke uko bayibara n'iyo bagomba kwakira kugira yongere avure ukundi kwezi uko gukurikiyeho n'ubufasha bahabwa n'ibigo nderabuzima bibareberera mu kazi ka buri munsi bakora kandi n'ikintu tugenda dushyiramo imbaraga kurushaho kugira ngo imiti babe bayifite buri gihe hano nakongeraho ko hari n'uburyo dukoresha dukorana n'abajyanama b'ubuzima babona imiti buri kwezi iyo ukwezi kurangiye bajyana raporo ku kigo nderabuzima bagahurayo bose n'ubashinzwe bakereka ibyo bakoresheje ibyo basigaranye n'ibyo bagomba guhabwa ukwezi gutaha kugira ngo bakomeze bafashe abaturage mu bijyanye n'ubuvuzi ariko bitabujije ngo iyo agiye mu mudugudu we akagira abarwayi benshi agashobora gukoresha ya miti hari uburyo dukoresha bwitwa sms ripotingi abajyanama bakoresha iyi asigaranye umuti w'umunsi umwe yohereza ubutumwa bugufiya ku ubashinzwe no ku kigo nderabuzima abamenyesha ko asigaranye umuti w'umunsi umwe icyo twita risike ya sitoke awuti notifikasheni na sitoke awuti notifikasheni mu gihe yagize ibyago ko imushirana iyo yohereje ubwo butumwa bugufi y'umujyanama w'ubuzima umushinzwe arabibona akamenya ko agomba kumwongerera ubwo imushiranye mu gihe cy'ukwezi kitararangira kugira ngo basubire muri ya gahunda yo kubafasha kubona imiti hakiri kare akaba ari ingamba dutangiranye n'uyu mwaka twashyize mu bikorwa kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka kugira turusheho kunoza iyo gahunda yo kubaha ibikoresho bihagije kandi ku gihe ikabikora ubwo abajyanama b'ubuzima akaba ariyo bakoresha ku bijyanye n'imiti noneho mu kijyanye n'ubuguzi abafite mituweli de sante iyo ajyanye ikarita ye ari mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane cy'ubudehe iyo bamusuzumye bakamuha n'umuti wa kwariteme atanga icyo bita tike moderatere ubwo biba bijyanye n'ubuvuzi yahawe ingana n'amafaranga magana abiri aba batanga ikiguzi cy'amafaranga magana atanu kuko ayo mafaranga ni inyunganizi ni ibidufasha kugira ngo dukomeze tujye tubona n'ayo mafaranga adufasha kugura iyo miti bakoresha tubifatanyijwe n'igihugu gishinzwe kugura imiti kisaze kizwi ku izina rya kamerwa ariyo mptd ubu ngubu iyo abo bishyura magana atanu ikiguzi cya magana atanu ni uko baba badafite ubwishingizi na bumwe kuko abo bafite ubwishingizi leta irongera ikabatangira amafaranga aba ngaba batanga ayo magana atanu ni uko nta bwishingizi na bumwe baba bafite ariko magana atanu urebye mu by'ukuri si cyo kiguzi kijyanye no kuvura indwara ya malariya kuko umuti wonyine ubwawo iyo ugiye kuwugura ku isoko ugera nko mu bihumbi bitanu ni ikiguzi kigereranyije umuntu wese ashobora kubona ku buryo yagura uwo muti hano tunabasobanurira kuko ni nawe ngaho kuba tubabwira ko ibi byose bisaba kuba ikibazo cya buri muntu wese ku giti cye umuntu akanamenya no kwiyitaho no kwirinda no gufasha mu kugira ngo izo serivisi zose zimugereho kandi mu buryo bwizewe ye kwizera rero mu burundi nawe yari agarutse kuri icyo kibazo cyo Dusubije kuri kwirinda kwize- kwizera wabajije kandi ni ikintu cyiza kirimo kinadufasha kwigisha abaturage ni ibintu bigenda biga- byagaragara hirya no hino abasiru- cyane cyane ku baturage baturiye ibiyaga inzuzi usanga akenshi na kenshi ibisegetera babaha yo kwirinda ari byo bakoresha nk'udushundura two kujya mu burobyi kandi hano banibuka ko baba bangiza n'ibidukikije kuko za nzitiramibu ziba zifite wa muti wica udukoko ariyo insekitiside iba irimo igenda ikanangiza amafi aba ari mu mazi Mm.
yakoze cyane kongera kukigaruka reka twongere tubwire n'abaduteze amatwi babyumvire kuko tuba twangiza ibidukikije tutanakoresha n'ubundi za nzitiramibu icyabugenewe kuko tuzihabwa kugira ngo twirinde ugasanga ahubwo bo bari kuzirobesha abandi bazubikishije udu- udu tuzu tw'inkoko konti utuzu tu- turinda inkoko hari n'ababishyiramo ugasanga babyubakishije ibiti by'imbuto kugira ngo bitaribwa n'udukoko Mm, hari amatomati ahantu
Ye.
hamwe na hamwe ushobora kugenda ugasanga hari abantu bakoresha inzitiramibu mu buryo butabigenewe Mm.
twongera tubakangurira tubasaba kuzikoresha mu buryo uko biba byabugenewe kugira birusheho kurinda abaturage bose malariya kuko njye nindinda nzarinda n'umuturanyi wanjye hano twongera kubibutsa ko umubu ushobora kuguruka ukagera nko ku birometero bitatu ubu ndumye hano aho ntuye reba icyo twakwita circonference sinzi ingenekereje mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ko navuga namwe muramfasha uwo mubu nimba ngize ibyago ukanduma afite udukoko muri ya minsi mirongo itatu twagereranyije umubu ushobora kubamo Mhm.
kubaho n'inshuro ushobora kuruma twavuze buri nyuma y'iminsi itatu kugira ujye guta amagi reka tuvuge ko ari inshuro icumi tugereranyije ushobora kundumaha ukazagenda ukaruma n'abandi bantu bose duturanye mu mudugudu ari naho usanga akenshi na kenshi iyo umuntu yarwaye malariya mu nzu n'abo babana bararwara abaturanyi usanga ari indwara iri ahantu hamwe kuko Mm.
abo bantu baba bafite ibyago byo kurumwa na wa mubu kuko ugenda uruhuka hanze muri ibyo bihuru bagiye bavuga izo ntoki ukongera ukagaruka ukaza ukaruma uwundi hafi aho ngaho Mm.
twongera twibukiranya twese gukoresha ibyangombwa tuba twahawe mu buryo twabugenewe batwisobanuriye neza utanabyumva umuntu agashobora gusobanuza Ye.
kugira amenye gukoresha neza ibyo ahawe mu buryo bunoze kandi bufite icyo bumaze Ye. twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuganira ku ndwara ya malariya icyitera uburyo bwo kuyirinda no gukomeza ingamba zo kuyirwanya Eh, twakire ku murongo wa telefone na joseph joseph uranyumva
Eh, ndakumva mbanje kubasuhuza Eugenie Eh, komera cyane urahagana hehe
Eh, ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, mubanze mundu- mundamukize umutumire uwo muganga barakumva
Eh, akabazo mfite kajyanye no kuri iyo ndwara ya malariya Mm.
ese biravugwa ko ngo habaho ngo malariya yo mu mara E- e- ese birashoboka ko iyo malariya yo mu mara bayipima ntigaragare mu maraso iyi mpamvu mbibajije ni uko hari igihe ujya kwa muganga barangiza bakagupima baka- ba- bakakubwira ngo nta malariya urwaye bakavuga ngo ni negatifu noneho wowe ariko ukagumya ukaribwa noneho kuko nta n'imiti baba baguhaye ariko wafatira ku buribwe ufite ukavuga uti n'ubundi eh, uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe ukemera ukagenda ukajya muri farumasi ukagura ibyo binini bya kwaritemu warangiza ukabinywa wajya kubona ukabona urorohewe ariko kwa muganga bo baba bakubwiye ko nta malariya ngo ufite Mhm.
Eh, Wowe, ubwo iki- ndetse ibi n'akandi byakubayeho?
kabazo nari mfiteho Joseph, iyo we- malariya yo mu mara yabi ni ibihe bintu biyiranga ku buryo umuntu yabasha gusobanukirwa wenda ko ari iyo malariya afite Ye, nari ngiye kukubaza nti iyi N'ibiba.
malariya yo mu mara ni, naba, ni muganga wabikubwiye wagiye kwivuza akubwira ko atayibonye eh, kandi wari ufite ibimenyetso bya malariya bisanzwe cyangwa ninde wakubwiye ko ari iyo mu mara Eh, eh, noneho bakakubwira ngo iyo malariya niyo mumara
ari abaganga babikubwiye
Eh, reka nze muhe umwanya gusubiza Ah, dr aline mbere y'uko twakira undi reka mu- musubize muri makeya ubu- iki kibazo cye Mm. arakoze joseph reka tumumare impungenge malariya nk'uko twagiye tubivuga ziri ubwoko butandukanye habaho malariya yoroheje igira ibimenyetso kumva umuntu aribwa umutwe gucika intege ariko bidakabije kugira umuriro kuko ikintu cya mbere kiranga malariya ni uko umuntu agaragaza ibimenyetso by'umuriro akaba impamvu umuntu agaragaza uwo muriro ni uko twa dukoko twavugaga ubwa mbere na mbere kugira ngo umuntu agaragaze ibimenyetso by'umuriro ari nabyo bya mbere bi- umuntu muganga atekereza agasabira n'umurwayi ibizamini byo kureba ko afite malariya ni uko udukoko tuva mu mwijima tugiye kujya mu maraso kugira ngo tujye mu miyoboro ijyana amaraso mu mubiri hose iyo dusohotsemo duto- du- udukoko dutuma umubiri iyo dushwanyutse dusohora ubumara aricyo bita toxine ubwo bumara bwasohoka umu- umu- umuntu akaba ariho agaragaza ibimenyetso by'umuriro akenshi rero bigira amasaha bigenda kugira ngo umuntu ubwo bukoko bumara amasaha mu mubiri bushwanyuke busohore toxine bwongere bugende buzenguruka bukura bushwanyuka gutyo akaba ari nacyo gihe akenshi bavuga ko umuntu ufite umuriro wa malariya ari umuriro bita vesperal awugira akenshi ni bitewe n'amasaha bwaviriye mu mu mwijima bujya mu maraso akenshi na kenshi usanga ari nyuma y'amasaha atandatu amasaha cumi n'abiri ubwo ugasanga akenshi na kenshi uzasanga abantu bavuga ati niriwe mfite agahenge ndahinduriwe bagahindurirwa cyane nimugoroba si ikindi ni uko utwo dukoko tuba dusohoka mu maraso akaba ari naho agira ibyo bimenyetso by'umuriro akenshi rero bivuga ngo ntago ibimenyetso bya malariya ari uwo muriro gusa twavugaga hari n'ibyo byo gucika intege kuribwa mu nda umuntu akashobora no kugira no gucibwamo cyangwa kugira gute ariko ntago bivuga ngo biba byafashe ngo ni malariya yo mu mara Hmm.
iba ari ma- ni ukuvuga ngo tugira malariya yoroheje hakaba ni na malariya y'igikatu ariyo iriya malariya bita paludisme severe cyangwa severe malaria mu ndimi z'amahanga hakaba hari ni- n'ubundi bwoko twita bwa simple malaria with minor digestive symptoms
ni ukuvuga ko Ubwo bayisuzumye ariko bayibona niyo yaba arimo kubabara ni mu- ukuvuga rero mu mara.
iyo malariya nubwo yaba aribwa mu nda kuko nshobora kuribwa mu nda nariye uturyo nkagira utujerme cyangwa utu ekoli cyangwa utundi duparazite Mm.
bitavuze mu by'ukuri ko ari malariya kugira ngo umuntu amenye ko ari malariya bagomba kugusuzuma hari uburyo bubiri dukoresha bw'ingenzi buzwi kuko n'aba bajyanama b'ubuzima twavura nabo barasuzuma bakemeza koko ko umuntu afite ya malariya hari utwo dupimo twitwa tdr dusanzwe tuzi twa tdr ari two bita mu gifaransa test de diagnostic rapid cyangwa rapid diagnostic test mu cyongereza atwo abajyanama b'ubuzima bakoresha hakaba n'indi dukoresha yo muri laboratwari umuntu apima akareba muri microscope akabona twa dukoko twavugaga noneho ukanamenya no gutandukanya bwa bwoko bwose twagiye tuvuga kuko Yeah.
babireba muri microscope ese umuntu Ubundi agomba ni ubu- gusubira kwa muganga kugira ngo na- mbabarire umuntu ashobora gusubira kwa muganga agomba gusubira kwa muganga kugira ngo bamenye niba malariya yamushizemo
yego ubundi iyo umuntu bamusanzemo malariya mu bijyanye n'imirongo ngenderwamo ngenderwaho tugenderaho mu bigo nderabuzima n'ahehe bashishikariza abarwayi iyo arangije nyuma ya minsi itatu kugaruka kwa muganga kugira yisuzumishe arebe ko malariya yarangiye burundu ariko icyo gihe ntabwo bakora teste de diagnostic rapide twavugaga abajyanama b'ubuzima bakoresha ni muri laboratwari gusa bikora muri umuntu akoresheje black smear ufata amaraso ugashyira kuri ka ka sinzi ukuntu nakita mu kinyarwanda karani Mhm.
hanyuma umuntu agakorora hanyuma akajya kuri microscope akareba kubera ko za teste de diagnostic zo zi- zireba zipima ama antigen anticorps kandi za antijene antiko iyo bazikoresheje umuntu ya- aheruka kurwara malariya mu byumweru bibiri irongera ikaba pozitifu kuko ni ni intuza ni ubu- ni ubumara buba buri aho ngaho bwasigaye umubiri wa wa- wa develope uri kugenda werekana ko ashobora kuba yaragize malariya icyo cyo ntabwo wareba kugira ngo umenye ko malariya yashizemo kuko nta mantiko antijene aba afite mu mubiri agisirukira Mhm.
iyo agira iminsi arangira ariko gukofirima ko umuntu yakize dukoresha ni intuza ya laboratwari ariho dukangurira abantu cyane gusubira kwa muganga kwisuzumisha Ye- icyo nabwira joseph rero mu gihe batara- bataramusuzuma ngo bamubwire ko afite malariya n'ibyo bipimo byose navuze nta kitwemeza ko aba afite malariya ye.
ikindi nanone kugira ngo umuntu bamubwire ko nta malariya afite bisaba ko asuzumwa nibura inshuro ebyiri ku muganga wizewe bakamuha ibisubizo nyabyo kuko nimba agiye hamwe a- agiye kwisuzumisha agahita agenda ashobora kuba yagiyeho twa dukoko tutari mu maraso Na- twageze kuvuga ukuntu udukoko tuva mu maraso tukajya mu miyoboro y'amaraso tuzenguruka kandi iyo bapimye igipimo cyo kureba malariya bapima mu rutoki ni amaraso bafata mu rutoki kuko za parazite zigenda muri za mikoro kapilere Mhm.
mubabarire iryo jambo ndumva ntazi uko narivuga mu kinyarwanda cyangwa mu No.
kirundi Ye. No- no- kugira bisobanuke neza Mm.
nanone ya masaha tuvuga iyo ziri kugendagenda mu maraso ashobora gupima kuko amaraso urumva ni menshi ashobora gupima agafata nk'igitonyanga kidafite udukoko bitewe ni- n'urungano rw'u- rw'utwo dukoko afite mu mubiri bisaba ko kandi gusoma ko umu eh, umutekinisien asoma asoma bigezeho icyo bita sha ijana muri mikorosikopi ye cyangwa afite parazite zigeze ku rugero runaka akaba ari naho mpamvu amabwiriza ngenera asaba ko iyo ufite umurwayi watekereje ko ashobora kuba afite malariya umusuzuma wabona ko igisubizo kiba ari negatifu ushobora kongera kumusabira ikindi kizamini nyuma y'amasaha atandatu Mhm.
cyangwa cumi n'abiri kugira koko wemeze ko afite malariya cyangwa atayifite Ye.
aha ari naho twibutsa joseph ko iyo agiye nk'ibyo bagenda kugira umuriro twavuze ko ari uh, toxine uh, germe cyangwa parazite runaka ziba zisohora Mhm.
kandi mara- umuriro ntabwo bivuga gusa ko ari malariya ni nayo Ye.
mpamvu umuryango mpuzamahanga washyizeho ingamba zo gusuzuma kugira umuntu yemeze koko ko umuntu afite malariya ashobora kuba afite giripe nkagenda ngafata bya miti nk'uko yavuze ko yagiye kuyigurira ariko nta cyemeza ko buriya yari ari kuvura malariya nicyo nari ngiye kukubaza giripe ni virale iyo kandi miti yo Eh, ushobora kunywa imiti ni imiti nyine ariko ntabwo uri kuvuga ngo uri gukora kuri ya ndwara ariko n'ubusanzwe kuko la grippe ni symptomatique ugafata nka brifene tuvuge cyangwa umuti ugukuraho umuriro n'iki ariko n'ubundi ubuye iminsi ibiri itatu urakira kuko sevirale mhm. Ye, ni iyo miti nari ngiye kukubaza niba byemewe malariya yavuye kandi atari byo Mhm. Ni- ni- naho Mu nari ngiye gihe- kubaza nti iyo miti biremewe ko umuntu agenda akajya muri farumasi akigurira imiti akivura ah, ntibyaba ari kimwe n'amagendo
ni magenda aho ngaho niho naringiye no kugaruka kuko ubundi n'amabwiriza za farumasi pirive bafite nuko imiti bagomba kuyitanga kuri ordonansi ya muganga kandi byerekana ko umuntu yasuzumwe afite ni- bamubonyemo malariya ubundi kwa muganga aho barabizi kuri ku bajyanama b'ubuzima nta muntu bayiha ari uko atabonye igisubizo kiri pozitifu na Ye.
za farumasi rero nabo ni uko nguko ni ibintu tubakangurira buri munsi kugira ngo badatanga imiti kuko ntibaba bazi icyo bavura ni nayo mpamvu tubongera tukabakangura kugana kwa muganga bakabasuzuma bakabavura bazi icyo bavuwe neza neza nimba ari malariya cyangwa se ari indi ndwara arwaye kuko ibyo ngibyo byo ntibyemewe byo kugurisha imiti ya malariya nta ordonansi ya muganga umuntu afite Ye. twakire na joseph joseph uranyumva alphonse ah, alphonse ni- niwe nashakaga kuvuga alphonse uranyumva
kabumva neza ni fura y'iwacu alphonse inyerere mu mujyi wa kigali aho bita i kabuga Ye. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ni ikibazo ni ibibazo bishaka kubaza uwo mutumire wacu Mm.
Eh, hari aho bakomoje kuri iriya ndwara y'imidido hari ukuntu nyine umubu wa- waruba nk'umuntu uyirwaye buriya se nawe izi ikakuruma ntago ntago wayandura hari n'ikindi rero cya kabiri ushaka kumubaza mm, nk'uku nguku nyine bavuga gukinga amadirishya bugorobye akenshi hari igihe abantu babyibagirwa kuyakinga bagahinduka nyine bwabiranye imibu nyine ikajya mu nzu akenshi cyane cyane n'ibi bice byo mu mujyi usanga imibu yarigiriye hariya hafi ku marido ese ikibazo nagira ngo mubaze ese buriya nta miti bagi- ba- yaboneka bazajya batera mu nzu ku buryo imibu yaba yarinjiye mu nzu kuko idakunda gusohoka yapfa ibyo ni byo bibazo nari mfite Ye, urakoze cyane alphonse Uh, dr aline
Eh, alphonse urakoze kuri ibi bibazo ubajije ku bijyanye n'iyi ndwara y'imidido ugize ibyago ukarumwa n'umubu warumye umuntu uyifite urayandura
wandura Ibyo- wandura imidido
imizo za elefantiyasizi navugaga nyine Eh.
kuko uwo mubu nyine- umubu uyanduza Mm.
umuntu agize ibyago akaruma nawe nawe ufite utwo dukoko iramwanduza Mhm.
akaba ari byo umuntu arayandura iki kijyanye n'icyo yavugaga ati imiti yakwirukana imibu iba yagiye mu marido na hehe mu nzu bakinguye ikaba yagiye kwihishamo ni uburyo bwo gutera imiti mu ngo burahari ariko ntabwo bukorwa muri districte zose kuko bijyanye n'amikoro menshi hari districte zimwe na zimwe bishobora abaturage bashobora kubona ubwo bufasha babuhawe na n'igihugu ariko aho bi- bitari basaba abantu nyine gukora ubwo buryo bwo gukinga hakiri kare ariko hakaba hari n'utuntu bagurisha twa insekitiside hari utwo bita udusapantin hari n'utwo bisiga izo za reperanti zigiye ziko- zikorwa hari ikigo cyitwa agoropayi kikora gifite n'intuza z'ubuziranenge bwa rbs n'ibindi bigo ntashaka nta- amazina yayo ntayo nzi neza kugira ngo mbabwire ariko bagana nk'ibyo bigo bakabafasha bakabereka n'utwo duti bate- bakoresha kugira ngo batugure ntabwo tunahenze cyane ko ni utuntu bashyiriyeho abaturage ariko abantu bakarushaho kunoza ingamba zo gukora isuku y'aho batuye ibyo bidendezi kugira ngo imibu ntibone aho yororokera ariko nu- n'iyo miti irahari ibyo bigo Bagabye.
birigurishiriza cyangwa bi- bashobora kuyishyira no muri mafarumasi
n'amafarumasi babigurishamo barabibona ariko by'umwihariko icyo kigo nicyo kibikora kuko ni imiti bakora mu gihugu kandi iba inizewe bakagenda bakayiguramo bakayi- ni- ni- hari na za insekitiside baba bafite bakoresha kugira ngo barusheho gukora no kugira ariko by'umwihariko gushishikariza ni ukwirinda muri bwa buryo bworoheje no mu gihe bihari umuntu ashobora no kwinjira aka- agakunguta aho ngaho muri izo izo za rido ukagerageza kuyirukana ukayisohora hanze ariko by'umwihariko kwirinda aho yororokera kuko n'ubundi iyo niyo washyiraho uwo muti mu nzu ariko ufite aho uyororo- uyororeye inyuma y'inzu mu matanke y'amazi bavoma areka babika mu ngunguru mu tubindi ni hahandi ntacyo uba ukoze kuko uzongera ubone ya yindi yinjira mu nzu reka dukore ingamba zose zikomatanyije turusheho kwirinda imibu ari nayo idutera utwo dukoko ariko nayo ntabwo idutera udukoko twonyine kuko igomba no kubona n'abantu iruma bafite utwo dukoko twivuze hakiri kare hanyuma dukoresha n'imiti yizewe duhawe kwa muganga tugakurikiza amabwiriza y'abaganga kuyinywa tukayimara hanyuma tukanirinda aho yororokera dukoresha n'ubundi buryo bwose buhari
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku ndwara ya malariya turi kumwe na dr aline uwimana wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ishami rishinzwe kurwanya malariya twakire bertin urahagana hehe
ngewe ndi kigali mu rwanda ndi mu murenge wa ndera ubu ngubu mu karere ka gasabo nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ok murakoze na ok mfite mfite ikibazo ariko nkageza kujya wenda n'ibitekerezo ubiga- ubi- ubihine kugira ngo tubashe kwakira n'abandi yego murakoze ndagerageza kuvuga amagambo makeya yego hari wenda sin- ntabwo hari sinzi na twatangiranye wenda ikibazo cya mbere nari kumubaza nari kumubaza wenda igihe wenda umubu ukurumye Mm.
ni ryari ibimenyetso bishobora gutangira ku- kwigaragaza ku buryo umuntu yahita atekereza kuba yajya kwa muganga kujya kwisuzumisha cyangwa se kujya kubaza niba ari malariya yaba yarwaye uravuga umubu ukikuruma niba wategereza gato Niba- cyangwa niba wakwihutira kujya kwa muganga Ubwo, eh, nyine uramutse ukurumye nyine ni ryari ibimenyetso bishobora gutangira kwigaragaza nyuma y'uko umubu ukurumye Mhm.
Eh, ikindi cya kabiri ni kimwe mwe- mwigeze kubivugaho ha- ha- abantu benshi ah, hari abantu benshi na- nari maze iminsi nkoresha mu minsi yashize ariko ugasanga abantu bari kurwara ariko bakambwira turi kujya kwa muganga kuri centre de sante ni byiza kuba twegereye amaposite de sante n'amasantere de sante ariko ugasanga ngo bagiyeyo bababuzemo malariya noneho pari kontere ba- bajya mu kwivuza mu mapirive sinzi wenda niba abo abo mu- abakorera mu mapirive ari uko wenda baba bishakira n'amafaranga asinze ugasanga aho ngo ba- malariya bayibonye ndetse bakabaha n'imiti bakaba bakira sinzi ubwo ngubwo niba ah, abaganga bakorera mu masante de sante cyangwa ayo maposite de sante ya leta batizewe cyangwa se niba ari- cyaba ari ikibazo cy'ibikoresho icyo nyine nacyo nkakibaza Mm, uribaza niba bata- baba batizewe abakora mu- mu- kwa- muri leta hanyuma ukavuga ko Mm.
n'abakora n'abikorera nabo bashobora Yeah.
kuba bashaka amafaranga bakabona malariya Eya, Mm.
nyine ubwo ndagira ngo ba- Yego.
babicekerise kuko Mhm.
usanga nyine ari ikibazo okay yeah.
Eh, okay U- hari- u- urarangije ikibazo cya igitekerezo eh, cyawe akandi kabazo nyine hari yaratubwiye ziriya ntuza dushobora gukoresha ama- amariperenti dushobora gukoresha muri iyi minsi tubona hari imiti y'aba- y'abashinwa yaje ngo abantu bashobora kwisiga ku mubiri ku buryo imibi itabakoraho ni byiza ariko usanga bisa naho bihenze kwa Mhm.
ku buryo atari umuntu wese wabasha nyine kubagisesinga nyine izo ibyo biciro kuko usanga bigeze mu bihumbi makumyabiri kandi sinzi ko buri munyarwanda wese yabasha kubishobora hari n'utundi tuntu twaje muri iyi minsi Mm.
aha usigaye ubona abantu bacomeka mu mazu ngo tukaba twakwirukana imibu ariko sinzi neza niba eh, iriya gazi dusohora n'ubwo wenda yica imibu nta ngaruka bishobora kugira ku muntu uri mu nzu yakinze n'ibyo ni byiza ariko iriya gaze sinzi ko nta izindi ngaruka ishobora kugira ku buhumekero bwa- bw'umuntu Mhm. Ah, mbere y'uko nkurekura iyi miti iyi miti ivuga y'abashinwa ikorerwa mu rwanda cyangwa ni ikigo ni ituruka mu Ah, bushinwa no ni nama ni uruganda rwitwa rongurici rujeva mu rwanda Rukorera mu Rwanda.
ubundi naraba yes Mhm. Yeah.
baje mu rwanda bagira amaproduwi menshi ariko nasanzemo n'ibyo ngibyo ngo bishobora kwirukana imibu ku buryo umuntu ashobora kubyisiga bikaba byagira Mhm.
bikaba bya- byatuma nyine umubu umuntu utamuko- utamukoraho kwa Yeah.
Eh, U- urakoze cyane rwose ndagushimiye murakoze namwe Eh, twakire na louis michel louis michel
urakoze bujeni uraho uraho neza
uraho bujeni yego nakumvise uraho urakomeye
Eh, akabazo ngewe mfite Mm, ni akabazo k'amatsiko mfite yego ndagira ngo mbaze muganga uranyumva bujeni turakumva neza
ndagira ngo mbaze muganga u- ujya kwa muganga bakagupima bagasanga bakakubwira ati nta malariya ufite wajya muri pirive bakagupima malariya bakayibona bamara kwibona bakaguha imiti ukagenda ukoroherwa biterwa n'iki akabazo ka kabiri ndagira ngo mbaze leta y'u rwanda rwose yakoze ibishoboka byose iduha ziriya nzitiramubu ni byiza cyane ariko ntabwo bihagije nta kuntu yakora ku buryo inzitiramubu zabona ahantu zicururizwa ku buryo umuntu uyikeneye yagenda akayigura ku- ku giciro cyoroheje aka gatatu leta y'u rwanda ira- irakurikirana neza ku buryo inzitiramubu zikora ibyo zagenewe ntaho uzajya ngo usa- usange zirimo zirubaka amazu ziraranda amazu ziragira gute ibyo bintu leta y'u rwanda yabikurikirana kugira ngo kuko itazajya ibi- ibihomberamo ugasanga umuntu arimo kuranda inzu hejuru y'inzu n'inzitiramubu cyangwa arimo kubaka ibintu gutya arandaranda n'inzitiramubu urakoze eugenie iki ibibazo birangiye uko ari bitatu urakoze eugenie urakoze muganga ndagushimiye cyane rwose louis michel Eh, reka tubanza dusubize iba- Bertin- eh, bertin na louis michel muri makeya ndabona turimo kugenda twegera umusozo Eh, dr aline ni mu basubize mbere yuko twakira abandi Mm, barakoze dafutin na louis michel ku bibazo babajije n'inyunganizi batanze reka tubanze tusubize ku kibazo dafutin yabajije abaza ati ni ryari umu- umuntu yarumwa n'umubu agatangira gute- kugaragaza ibimenyetso bya malariya ibimenyetso iyo umuntu yarumwe n'umubu urwaye ukamuteramo za plasmodium ibimenyetso umuntu ashobora kubigaragaza nyuma y'iminsi irindwi kugera kuri cumi n'ine iminsi irindwi niyo mikeya ariko bishobora no kugera ku minsi cumi n'ine hakaba bitandukanye n'in- ni- n'ubwoko bw'ubukoko umubu wamwanduje hari n'abashobora kugera ku kwezi cyangwa ku mezi atatu ariko by'umwihariko mu byumweru bibiri ugereranyije umuntu aba atangiye kugaragaza bya bimenyetso hari ikibazo yabajije bertin na jean louis nawe akigarutseho louis michel nawe akigarutseho ku bijyanye n'abantu bivuza bajya kwa muganga ku maposite de sante kuri za centre de sante babasuzuma bakababwira ko nta malariya bafite ariko bajya muri za pirive malariya bakayibona hano twongere tugarukeho kuko bijyanye n'ibikoresho bakoresha n'uburyo bapima hano tugarutse kuri cya kibazo hari n'uwigeze kukibaza mu mwanya ushize ndumva ashobora kuba ari joseph nawe wakomojeho avuga ati ukivuza ndumva yavuze ku kibazo Eh, kugira cy'icyo umuntu ati, akigira malariya muri yo mu perezida mara akayibura Mm, mhm.
sa yavuga ngo ni malariya y'umumara aho Iyo mu mara bayibura ariko na- ubundi aho umuntu ajya ukivura Mm, kwigurira imiti akayinywa mhm.
hano twongeye kugaruka tumenye tuti ibikoresho bakoresha ni ibikoresho byizewe hari uburyo tureba ubuziranenge njye kubamara impungenge zo kubabwira ko ibikoresho ibikoresho bakoresha ku bijyanye no ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima kuri za posite de sante ku mavuriro ibyo bikoresho birapimwa tubyohereza no muri za laboratwari kureba ko ari ibikoresho bipima ku rwego rwe- rwemewe kandi rutanga n'ibisubizo byemewe ku buryo n'ibyo n'ibisubizo baba bakoze amalame bakora baranayabika ntabwo bayajugunya hakaba na za kontorore de karite zikorwa na laboratware nkuru y'igihugu mu buryo bagenda bongera bakarebamo nimba za pozitifu batanze arizo cyangwa negatifu arizo hano tubamara impungenge ahubwo ni ukumenya ngo aho baba bagiye ni ka- ni abayagiyeyo mu ishuri imwe baba bamubwiye ko ntayafite cyangwa ayifite cyangwa se izo laboratwari bagenda zo muri pirive esike baba banabapimye koko by'ukuri cyangwa se mu buryo buba bugize ariko icyo nabamenyesha mbabwira ko ni uko ibipimo bikoreshwa kandi byizewe birahari ari kuri za posite de sante no ku mavuriro ya leta Eh, iki ni kugira ngo munyihanganire havemo icyo kibazo cyo kuvuga ngo ibyo babakoresha hariya ko kiba bayibuze cyangwa se bajya mu mapirive ni ukugira tube- Ye.
tubereke ko ibikoresho biba byizewe kandi babapima neza ye dr aline munyihanganire gatoya ndabona dusigaje um- bitageze ku munota nagira ngo stanislas umaze akanya ategereje turebe ko yagira i- icyo abaza vuba vuba hanyuma dusoze stanislas stanislas cyangwa se uranyumva ibisanzwe karahanyuze karahanyuze mu masegonda make cyane
cyane rwose iburega niho ndi mu karere ka rulindo mu majyaruguru icyo nagira ngo mbaze umutumira mbanze no kumushimira ese iriya miti yavuze turiya tuntu bacana mu nzu twaba twica imibu cyangwa turayirukana hamwe n'ariya mavuta yavuze bisiga kuko njya nyibona ikindi nagira ngo mubaze kuki hari igihe umuntu ajya kwivuza bakavuga ngo nta bipimo bihari biterwa n'iki murakoze urakoze cyane Eh, dr aline musoza rwose ndabona ari Silas amasegonda avuze na bertin yara- yari yakivuze abaza iriya miti n'uburyo bihenze iriya miti bakoresha yo kwisiga cyangwa utuntu bacomeka mu nzu ntabwo twica imibu turayirukana
Ye, tuyirukana mu nzu naha- ni kuko babyita bigira ni efe reperisive ye.
birayirukana kugira ngo itakwegera ariko noneho bwa bukana bwose yavugaga ati iyi miti banashyira se nta ngaruka byatera ku buzima cyangwa iki igurishwa baba bayishyize bak-
mumbabarire telefoni ya dogiteri iracitse ariko ikiganiro aha tugisoreje nshimiye abamfashe ku buhanga bw'ibyuma fatuma karara wakiriye telefone zanyu namwe mwese abaduhaye ibitekerezo n'inama bakanabaza n'ibibazo byubaka mwese mwese abadukurikiye tubifurije ubuzima buzira umuze kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radiyo ya nyijwi ry'amerika
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika